Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa Sagalee Abdii Afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu kun sagantaa filannoo faarfannaa jalatti dabaree isaanii kan ga'an faarfannaa isin filattan qabannee kan itti isiniif dhiyaannu yommuu ta'u arras obboleettii keenya tiizitaa tamasgeenii wajjin faarfannaa keessan kan dabareen isaa ga'e qabannee dhiyaanneerraa nu faana tura. maatiyoos goobanaa biilaa irraa firoota isaaf namoota isa beekan hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera girmaa gaaddisaa wallagga lixaa aanaa gullisoo irraa leensaa daraaraatiif gammachiis jaafeef zabdituu tafarraaf soolanee girmaatiif damee girmaatiif daraaraa girmaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barsiisaa Waggaarii Taaddasaa Qalleen Wallaggaa Arfiloo irraa abbaa isaa obbo Taaddasaa Caalaaf haadha isaa Aadde Kibbituu Jimmaaf haadha warraa isaa Tsaggaayee Waggaaf qopheessitootaaf Xannaqaa Waggaarii Sayyoonoolee irraa haadha warraa isaa Dirribee Raggaasaaf Waaktolaa Raggaasaaf firoottan isaanii hundaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera.
amantii tsaggaa'ee mandii irraa leencaa amanuutiif yoonaas tsaggaa'eetiif margee tsaggaa'eetiif bulii baqqalaatiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomi waan nuuf filteef faarfannaan ittaanus kan keetii ittiin eebbifami jenna malkaamuu gannatii aanaa mana sibuu mandii irraa gaaddisee. lammaaf eliyaas malkaamuuf meetii malkaamuuf bilisee malkaamuuf akkasuma tasfaa annisaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomii faarfannaa ittaanuun eebbifame.
Jamaa banaa. Tumboon dandeenye Hidaayiika Jaamaa banaa Du'aa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra caalaa Hidaayiika Jaamaa banaa Du'aa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra caalaa. Koboo qajeelche naaf adeemsa awwaala dhiigee kan du'e kaase dhumaal dubbannaa waa'ee gochaasa ayeebbifamuu malee makaasa. Hidaayiika jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caala. Hidaayiika. Jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra caalaa.
eebbaa abduu wallagga lixaa beekii irraa haadha isaa aadde fiqiree tolasaaf abbaa isaa obbo abduu tarfaaf geexee abduuf tasfaayee abduuf qopheessitootaaf lalisaa geetaachoo gullisoo irraa haadha isaa aaddee ayyaanee daamxoo faqqadaa geetaachoof waldaa guutuu wangeelaa jaarsoo qajiif faaruu kana fileera.
gammachuu raggaa algee saachii iluu abbaa booraarraa abbaa isaa obbo raggaasaa goofareef haadha isaa aadde shittaayee jiraatoof qopheessitootaaf waldaa jirqoo buunnoo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera gaarummaa daggafaa iluu abbaaboor daarimoo irraa haadha warraa isaa buusee goobanaatiif abdannee gaarummaatiif abdii gaarummaatiif boontuu gaarummaatiif beekumaadhaaf akkasuma taamiraat gaarummaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru geetaachoo iddeessaa baadimmee irraa maatiisaaf firoota isaa hundaaf faarfataa gizaachoo caalaa baakkoo tibbee irraa abbaasaa obbo caalaa fayyeeraaf amantoota waldaa aayiraaf faaruu kana nuuf filaa nuun jedhe.
Innaaniif guddaa ni ajjeeffata waa'ee kee sammuu koololi imaalii guddummaan kee Yesuus gooftaa koo maaliitti jaallatamuu qaba fagoof dhihoo kan jiru maqaa kee waammata Yesuus gooftaa koo maaliitti jaallatamuu qaba fagoof dhihoo kan jiru maqaa kee waammata. Naannoo koo ga'ee fagaatee laalee qomoon adda addaa si duwwaa malee jedhanii ilaaluu si faarfatu dinqifatanii si laajeeffatu. Nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee. Innaaniif guddaa ni ajjeeffata waa'ee kee sammuu koololi imaalii guddummaan kee Yesuus gooftaa koo maaliitti jaallatamudha fagoof dhihoo kan jiru maqaa kee waammata Yesuus gooftaa koo maaliitti jaallatamudha fagoof dhihoo kan jiru maqaa kee waammata. Abboora galfii iddoo boqonnaa aarsaa galataa siifan kenna hundumtuu sirkaa si uumaan ta'e Fodduun siin jedhame lafaa ka'e. Na dhibee na dhibee na dhiisuu didee. Na dhibee na dhibee na dhiisuu didee. Na dhibee na dhibee na dhiisuu didee. Na dhibee na dhibee na dhiisuu didee. Na dhibee na dhibee na dhiisuu didee. Innaaniif guddaa irraanjeffata waa'ee kee sammuu koololii himaalee guddummaan kee yesus gooftaa koo maara tanjaallatangaa fagoof dhiyoo gahu jiruu maqaa kee waamataa yesus gooftaa koo maara tanjaa jeffamtaa fagoof dhiyoo gahu jiruu maqaa kee waamataa. Beekan fuulduraan guddaan istinaan nuffii malee ma'aaka keewwan tolfan kan arginu lubbuun koona keessaa oge anis keera ruumee linkii maqaa kee. Nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee. Innaaniif guddaa irraanjeffata waa'ee kee sammuu koololii himaalii guddummaan kee yesus gooftaa koo maara tanjaallatangaa fagoof dhiyoo gahu jiruu maqaa kee waamataa yesus gooftaa koo maara tanjaa jeffamtaa fagoof dhiyoo gahu jiruu maqaa kee waamataa. Ijoollonni waan argaa fuudhanii dargaggoonnis maqaa keeleellisanii maanguddoon umurii dheeraa arganii yesus malee kan biraan nuun jedhanii. Nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee nadhibee nadhibee nadhiisuu didee.
Obbo Abbabee Tarrafaa Ganjii irraa hojjetaa Wangeelaa Tolasaa Shifarraaf Waaqwayyaa Waaqshumaaf Ayyaantuu Abbabeef haadha warraa isaa Kaasa'ee Habteef Dabalaa Bulchaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Ifaa Atoomsaa Daallee Waabaraa irraa mucaa isaa Meetii Ifaatiif Lataa Ifaatiif Waldaa Guutuu Wangeelaa Noolee Guumaa fi Hiriyaa. isaa mulaatuu baqqalaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Meetii Mangashaa Ganjii irraa abbaa ishee barsiisaa Mangashaa Abdiisaaf haadha ishee aaddee Ubaayyo Biraanuuf obboleessa ishee Maamush Mangashaaf Margee Mangashaaf faaru tokko nuuf filaa jetteetti amantii baqqalaa mandii irraa abarraa olaanaaf dassaatuu kamisuuf qopheessitootaaf faaru tokko nuuf filaa jetteetti.
Tamasgeen Baqqalaa Jimmaa Arjoorraa amantoota waldaa Gomboo hundaaf obbo Daggafaa Dhuunfaaf obboleettiisaa Jiituu Baqqalaaf garee faarfattoota Faatiif caaltuu Baqqalaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Alibbaachoo Immiruu Wallagga Ba'aa Aanaa Guutoo Giddaa irraa amantoota hundaaf qopheessitootaaf namoota na beekan hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifamaa ittiin jedhe.
Namni nama dhiisaa akka maammaatti raanfatee gooftaan yoom na dhiisee jaalala koo qabaa dacha gadi fagootii ol na butee gargaarotaatiin isatu jijjiireen seenaa jireenya kootii.
Taakkaa Warquu Iluu Abbaa Booraa Alamaayyoo Isheetuuf Yerusaalem takkaaf haadha isaa Alamii Jifaariif waldaa makaana Yesuusii quraaf taarriqeenya addunyaaf faaru tokko nuuf filaa jedhaniiru. Jidhaa gammachuu noonnoo beenjaa fuqaaduu nuguseef dammituu barechaaf warquu taaddaseef kiisaa didhaaf caaltuu didhaaf faaru tokko nuuf filaa jetteetti.
Waaqtolaa kifilee najjoo irraa haadha warraasaa bultuu badhaasaaf Isaayaas Tamasgeeniif Roomaan Tamasgeeniif Araaraa Tamasgeeniif Tamasgeen daannootiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. obbo diidhaa gammachuu noonnoo beenjaa irraa fiqaaduu nuguseef warquu taaddaseef zaruu raggaasaaf girmaa taakalaatiif dinqiisaa diidhaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii jedha.
Lalisaan sharoon mootii guddaa hidda daawwatii mootota keessaa dargagee injirra kikkee aatuu rifeeffamii maqaan lafaa ol faadhaa malee faadhaa malee bara baraan ol faadhaa malee faadhaa malee bara baraan ol faadhaa malee faadhaa malee bara baraan ol faadhaa malee faadhaa malee bara baraan ol faadhaa malee. Enshagannu ogotaroo mootii godaan finnigee. Enshagannu kan duwwaniifee mootii godaan finnigee. Barri kaasiin jijjiirree mootii godaan finnigee. Mootii diraata baraabaraani mootii godaan finnigee. Nadiraataan nichi lubbuu qabu enneenyure simaalee enneenyure simalee enneenyure simaalee enneenyure. Simalee bareechitee ka'uuf naboo qaboo enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee eeguun bishaan jiraatu enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee maqaarra ta'e nuni mul'atu enneenyure simalee enneenyure. Simalee neenyure simalee neenyure simalee. Shakarraan yoota fannagaayaa Yesuus mootii lalisaan sharooni mootii guddaa ija daawwitii mootota keessaa dargagee injirra kikkee aatuu rifeeffamee waaqa lafaa ol faadhu ammallee faadhu malee bara baraan ol faadhu ammallee. Faadhu malee bara baraan ol faadhu ammallee. Faadhu malee bara baraan ol faadhu ammallee. Faadhu malee bara baraan ol faadhu ammallee. Kuufamuu maqaan kee mootii godhaa ol feenikee. Dachee tudeessi guddummaa kee mootii godhaa ol feenikee. Baroonni kee numanii mootii godhaa ol feenikee. Shikubbaa dabala moo'anii mootii godhaa ol feenikee. Sadiin ibiddaarra kan diibatu enneenyure. Simaalee enneenyure. Simaalee enneenyure. Simaalee enneenyure. Simalee magaalaan arrani tarkaanfatu enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee naarraa ol jireenyi mul'atu enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee enneenyure simalee jijjiimiillee saadachee kan nuunfatu enneenyure simalee enneenyure. Simalee neenyure simalee neenyure simalee. deesse waaqayyo waayeeku waaqarraa gungume namsiise humni waaqa dhufee barrisee kaabugee labsi labsi dhigee gaddaante ani munaa jedheka dhufeera qoonni kee kana booddee qoroo yaaseera. Likkeessi likkeessita malee likkeeffatu afaan akaabatu endeesu. Erga koosi kenneera deemi karaa guutu jideeka kuu ergee margaansa. Enkaanuuf tuurumini hin salphatu nahi jideena jabeessa ofeeggani. Akija kaasumee naani mormuudhamoo dhiisonni moo'icha socheegaan ajjeena reedinni saraaja waa'eekoo abbaan ilmaa saarigee hambeese naannoo inni diineree arguuf jillee oluubee taasisana naannoo inni jiree arguuf jillee oluubee naannoo inni namootee arguuf jillee oluubee taasisana naannoo inni raajee arguuf jillee oluubee sabboonni labsi labsamee waa'ee kootii gamaa tafee injeenii gamaa tafee injaawusii gamaa tafee injeenii gamaa tafee. Injaawusi yaatoli yannoo waa'ee kootii gamaa tafee injeenii gamaa tafee injaawusi gamaa tafee injeenii gamaa tafee injaawusi injeenii injaawusi.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jennee yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.